murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza ni tomasi kamirindo basuhuza uyu munsi ni ku wa kane itariki ya cyenda ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mudusange kandi ku mirongo migufi kugera saa mbiri ni kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu kanya gato cyane ni amakuru yo hirya no hino ku isi arakurikirwa nayo mu biyaga bigari mu biyaga bigari mu rwanda leta na sosiyete sivili ntibavuga rumwe ku itegeko riteganya kongera imisoro ku mitungo ubutaka n'inzu zo guturamo uyu musoro uje ugaragaza ni uko niba inzego z'ibanze zigomba kubona amafaranga yisumbuye byari ngombwa kuzamura umusoro uyu ni depite constance rwaka uyobora komisiyo y'ingengo y'imari ya leta mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda umutwe w'abadepite nkatwe nka sosiyete sivile nta n'ubwo tujya tubibona ntaho twabonye abadepite begera abaturage ngo bajye kuri basobanura kuko nibo rireba cyane ukabona ko habayemo kwihuta cyane kugira ngo ritorwe abaturage batagishijwe inama naho uyu ni sekanyange leonard umuvugizi wa sosiyete sivili y'u rwanda mu burundi leta yongereye ibiciro by'ibitoro naho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida joseph kabila ntaziyamamariza manda ya gatatu ni ingingo z'ingenzi z'amakuru mureke ariko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze thomas tuyahere muri zimbabwe umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu tendaye biti yari mu buhungiro muri zambia inyuma y'aho abategetsi ba zimbabwe bamufungiye umwanya muto ariko agerageza kujabuka urubibe umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu human right watch yishinze guharanira agateka ka muntu mu gice cya afurika yo mu bumanuko dewa mavhinga yatangaje ku munsi wa gatatu ko igihugu cya zambia gitekanya gusubiza biti hamwe n'abandi batanu bari kumwe mu gihugu cya zimbabwe tendayi biti yari umwe mu banywanyi umunani w'umugambwe mdc baronderwa n'igipolisi cya zimbabwe yagirizwa kugumura abandi ni nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu ndwi iheze umugambwe mdc uvuga ko yibwe leta z'ubumwe za amerika zarafatiye ibindi bihano ruhasha bishasha ku burusiya ni nyuma y'aho bigaragariye ko uburusiya ari bwo bwahaye ishano wahoze abusumira urusaku hamwe n'umukobwa wiwe mu bwongereza mu kwezi kwa gatatu amerika yagiriza uburusiya kutubahiriza amategeko mpuzamakungu mu guha uburozi abanyagihugu babwo umurusiya sergei skripale hamwe n'umukobwa wiwe yuriya babasanze barataye ubwenge aho bari mu gisagara cya salisbury mu bwongereza bose uko ari babiri barakize inyuma yo kumara indwi zitari nke mu bitaro ibyo bihano bishasha ku burusiya byatangajwe ejo ku munsi wa gatatu bitekanijwe gutangura gushyirwa mu ngiro ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'uku kwezi k'umunani bizobuza amerika kugurisha mu burusiya ibikoresho byose bishobora kubangamira umutekano wa amerika nk'ibikoresho bya gitekinolojiya ubwongereza bwashikirije ko bushikiye ibyo bihano bya leta zunze ubumwe za amerika tukiri muri amerika kandi abategetsi muri leta ya california baragabisha ko bishobora gushika mu kwezi eh, kw'icyenda kugira bazobe barashoboye kuzimya imiriro y'inkazi itari bwigera iboneka muri kahise k'iyo leta imiriro imaze gutongora akarere kangana n'igisagara ca los angeles cyose uwo muriro wiswe mendicino complex fire mu cyongereza umaze guturira akarere kari ku birometero kare igihumbi n'amajana abiri na cumi n'indwi abategetsi ba california bavuga ko abarwanya abarwana n'iyo miriro bashika ku bihumbi cumi na bine barimwo abanyororo hamwe n'abandi bavuye mu mahanga aribo bariko barafasha kuwuzimya mu bumanuko bwa california abategetsi bakaba barafashe umugabo w'imyaka mirongo itanu n'umwe akekwa kuba intandaro y'umuriro mu ishyamba ry'i cleveland mu bumanuko bw'igisagara ca los angeles nayo intumwa yawo ni mu karere ko mu buseruko bwo hagati ni kolaye muradenove ahanura Isiri- isirayeli hamwe n'umuhari hamas guhagarika ugusotorana ni nyuma y'aho izo mpande zose uko ari zibiri zirasaniye ku munsi wa gatatu ejo umuhari hamas warashe ibisasu bya rokete muri isirayeli isirayeli nayo yaciye yishura n'ibitero by'indege byahitanye umunyepalesitine umwe abandi batanu barakomereka nk'uko umushikiranganji w'amagara y'abantu muri gaza yabishikirije ibyo byabaye mu gihe izo mpande uko ari zibiri zari zifise icyizere ko zishobora kumvikana kugira bakinge icyo cyose eh, cyotuma intambara igira kane hagati ya isirayeli na hamase yaduka Nikitigiri cy'abamaze kumenyekana ko bishwe na nyamugigima mu izinga rya Lomboke muri Indonesia ni amajana atatu na mirongo ine n'indwi byashyikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru Antara ryegukira leta y'icyo gihugu cya Indonesia. Abategetsi bavuga ko ejo kuwa gatatu abandi bantu bavuze kuwa gatatu ejo ko abandi bantu igihumbi amajana ane na mirongo ine n'indwi bakomeretse abandi barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bat- na bitanu nabo barateshwa ingo zabo naho muri kenya abasirikare batanu b'icyo gihugu barishwe ejo kuwa gatatu bahitanywe na bombe yari yatezwe kwibarabara igihe imodoka yabo yarengana mu karere ka lamu mu buseruko bw'icyo gihugu n'ayo makuru yatangajwe n'igipolisi cy'igihugu abo basirikare bari mu ikamyo yaciye kuri iyo bombe ikaba yarononekaye bikomeye abasirikare batanu baciye bafira aho nyene abandi batandatu barakomereka
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti ku rubuga wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda sosiyete sivile irasaba perezida wa repubulika paul kagame kudasinya itegeko riteganya kongera imisoro ku mitungo ubutaka n'inzu zo guturamo sosiyete sivile ivuga ko bizaremerera abaturage umunyamakuru wacu i kigali asumuta kaboyi araduha ibindi bisobanuro mu mirimo ya nyuma yakozwe n'abagize inteko ishinga amategeko bagana ku musozo wa manda yabo habayeho gutora itegeko rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'ibanze iri tegeko ryongereye umusoro ku mutungo utimukanwa umusoro ku nyungu z'ubukode n'umusoro w'ubutaka iri tegeko ryazamuye ubukode bwatangwaga ku butaka kuva ku mafaranga ari hagati ya zeru na mirongo inani yatangwaga mbere kuri metero kare kugera kuva kuri zeru kugera ku mafaranga magana atatu kuri metero kare abateguye iri tegeko bemeza ko kuzamura ibiciro ku mazu ndetse no ku butaka biri mu rwego rwo kuzamura ingengo y'imari y'inzego z'ibanze uyu ni depite constance rwaka uyobora komisiyo y'ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko uyu musoro uje ugaragaza ni uko niba inzego z'ibanze zigomba kubona amafaranga yisumbuye byari ngombwa kuzamura umusoro umusoro ku byerekeye ubutaka byavuye kuri zero rimwe ku ijana rijya kuri rimwe ku ijana n'ubundi inzego z'ibanze zigomba kugira amafaranga ahagije kugira ngo zi- zi- zihe serivisi abaturage nazo ziyubake zibone frais de fonctionnement ku byerekeye noneho ubutaka kuri zero kugera kuri magana atatu ku ijana kuri metero kare kuzamura ibiciro ku rwego rwo gukuba inshuro zigera ku icumi abagize imiryango itari iya leta basanga bizagora abaturage ku buryo basaba perezida wa repubulika kutazasinya iri tegeko bwana sekanyange leonari ni umuvugizi w'iyi miryango nkatwe nka sosiyete sivile nta nubwo twigeze tubibona na- na- ntaho twabonye abadepite begera abaturage ngo bajye kuri basobanura kuko nibo rireba cyane ukabona ko habayemo kwihuta cyane kugira ngo ritorwe abaturage batagishijwe inama rero eh, nibaza ko hagomba hakagombye kuba harabayeho gusesengura akareba ese rya tegeko rya mbere eh, basoresha abaturage eh, ese abaturage ayo ngayo barayabonye Bara- bara- barayatanze ubu hagiyeho kongera amafaranga ntibarebye ntibabanje no kureba niba mbere koko eh, yandi ya mbere abaturage barayabonaga bishobora rero gukomeza kuba umuzigo ku muturage ugasanga rimwe na rimwe na, na, na, na bwa butaka bwe na cya kibanza cye kigiye umutungo wa leta kubera ko yananiwe kwishyura bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko nabo bagaragaje ko gutora iri tegeko bizabangamira abaturage uyu ni depite niyonsenga theodomiri na depite nkusi yuvenali kuko nk'umuntu ufite inzu ikodeshwa azasora umusoro wa pariseri asore umusoro w'iyo nzu yongere asore n'umusoro ku bukode imisoro itatu Ah, ubwo murumva ukuntu ubwo buremere uko bungana Ah, kandi ni ukuvuga ngo niba arimo gusora kuri zerompwe senke ku ku ijana ku nzu ifite agaciro ka miliyoni ijana bamuvanemo za senkanti pusa azajya asora sengi samire ku nzu gusa utagiye ku butaka utagiye no ku mafaranga y'ubukode y'iryo kode urumva ko deja turamuremereye gukuba inshuro icumi umusoro wari usanzwe wishyura ukawukuba inshuro icumi ni ibintu biremereye imisoro ku nzu ese nananirwa kwishyura muzamushyirayo ntazahinduka sharije ya leta ntaho nzi ku isi iriya impo fonsiye yigeze iba suruse purinsipare ya revenu z'uturere ibi biteye ikibazo muri za tune twagiye dukora hose ikibazo abaturage batugezagaho ni ikibazo cyo gusorera ubutaka none tubu ku byiciro cumi twarebye neza ubu umuntu wasoraga ibihumbi bitanu muzamwishyuza ibihumbi mirongo itanu abibone na bitanu atarabitangaga umuntu yishyuraga ibihumbi mirongo itanu muzamwishyuza ibihumbi magana atanu abibone nubwo iyi misoro yiyongereye ku buryo hari abagaragaza ko bikabije abaturage ntibahwemye kuvuga ko imisoro yakwa ku mazu yabo ndetse no ku butaka batunze ibaremereye hari ibintu biba bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu ikibazo cyo gusorera amazu ibyo twabibonaga mu bihugu byateye imbere ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ate noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo mpamvu usanga abantu benshi n'iyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware hari ikibazo cy'imisoro y'ubutaka ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukivuza yuko hazongera hagakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa iri tegeko rizatangira gukurikizwa nirimara gushyirwaho umukono na perezida wa repubulika riramutse rishyizweho umukono na perezida wa repubulika ibiciro bishya byatangira gukurikizwa mu mpera z'uyu mwaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi leta yarayizamuye ibiciro by'igitoro ni minisitiri w'amasoko ntanganguvu com manirakiza wabitangaje umunyamakuru wacu i bujumbura evaristo nzikobanyanka araduye inkuru irambuye mu kiganiro ku bamenyeshamakuru ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka ko Manirakiza yashikirije ko igitoro kidugijwe kuva kuri uno wa gatatu yabanje gusigura igituma hafashwe iyo ngingo igitoro rero cyagiye kiraduga buhoro buhoro leta iragenda ibifata mu minwe e, ikoresha uburyo ishoboye kugira ngo ibiciro ntibishobore gusubirwamo ariko uno munsi ibiharuro dufise tukaba tubona neza yuko hano muri kano karere dutanguye kugira ingorane abasanzwe bakurikiranira hafi kino gisata ingorane zijyanye n'uko igiciro cy'igitoro mu burundi ari gito ukurikije muri kano karere bigaca bivuga iki bica bivuga yuko ubwa mbere abasanzwe bakizana baca batangura kugabanya icyo bahora bazana uko kingana bagabanije muca mwumva neza yuko hashobora guca haba ibura ryacu mu gihugu habaye ibura ryacyo musanze mubizi yuko haca haba amasitasiyo hirya no hino ububido n'ibiki murayimenyereye hanyuma ugasanga bareka bagira igiciro bishakiye igitoro ca esanse n'ica mazutu vyavuye ku bihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo itanu ku iritiro mazutu yongeweko amafaranga ijana ku iritiro esanse nayo ijana na mirongo itanu ku iritiro nk'uko umushikiranganji imanirakiza yabitangaje ibi rero tumaze kuvyihweza tukabirabira hamwe tukaraba ingene uno munsi uh, mazutu igeze ku bice bishika mirongo itatu na bitatu ku ijana birenga uko cyahora kigurishwa n'igitoro ibice mirongo ibiri na bine ku ijana kugira rero ntitwinjire muri izo ngorane ndababwiye dufashe ingingo kuva uyu munsi itariki umunani z'ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuduza igiciro cy'igitoro ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana ane kuri esanse n'ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo itanu kuri mazutu ariko peterole ikaba igumye ku bihumbi bibiri iyo ngingo yo kuduza igiciro c'igitoro ni ncamugongo kuri bamwe mu banyagisagara ca bujumbura batunze amamodokari bano bagabo ijwi rya amerika yabasanze aho basanzwe barangurira imirimo girize kabiri mu mwaka umwe haduzwa iki giciro e, n'ibintu bibabaje cyane urabona n'ubuzima bwari buzimvye muri iki gihugu e, kugira ngo ico gitoro umuntu uronke n'amaritiro cumi mirongo ibiri usanga ari ikintu kigoye ibi n'ibintu e, tuvyakiriye nabi nk'abantu dusanzwe tugendesha imodoka dufise imodoka urumva narijya hariho n'ubukene urumva baje gusongera isibe we wakiriye gute ino ngingo y'ubushikiranganje we wumva no yakira gute i- i- ironona iza konona iza guhuhura ivyahora bibuka nta kundi kuntu umuntu yobivuga we harura mu kwezi kwa mbere hari mu mpera Iri- esanse iraduze iduze ko kwa mafaranga ijana na mirongo itanu na kino gihe iduze ku ijana na mirongo itanu amazuta araduga gutyo nyene ubu urabona neza yuko bariko berekeza nko kwic- nko kw'igiciro ca bibiri n'atanu kw'iritiro ivyo vyose bica bizana za ntete vya biharage vya bindi bifungurwa aya mashure y'abana ubona abantu bagiye kugira gute ni ingorane abo banyagisagara batangazwa n'ingene leta yama iduza igiciro c'igitoro ivuga ko caduze ku isoko mpuzamakungu ariko iyo ico giciro kimanutse kuri iyo soko leta idaheza nayo ngo igabanure ico giciro iyo igitoro kiduze ku isoko mpuzamakungu niho baca baduza mugabo iyo camanutse kandi natwe duhora tubibona turabikurikirana ntibe- ntibamanura kugira ngo natwe tugire agahengo Je nibaza yuko ngaha mu Burundi batigera babona ko ibintu byaba byazimbutse byakoretse ibiciro ku isoko mpuzamakungu hose baguma batubwira yuko byaduze byagiye hejuru bati natwebwe tuteza kwifadikanya n'abandi muga ntibifadikanya n'abandi iyo vyoba vyakorotse umushikiranganji ajejwe ivy'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka yashikirije ivy'ivyo biciro bishasha vy'igitoro ahejeje gushikiriza ivyaranguwe mu mezi atandatu aheze abamenyeshamakuru bamubajije aho ibikorwa vyo kubaka ingomero zine z'umuyagankuba bigeze umushikiranganji komimana irakiza yishuye ko zimwe ibikorwa vyahagaze kubera ubukene bw'amafaranga ariko ko hari izo ibikorwa biko bibandanya neza bujumbura evariste nzikobanyanga ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida joseph kabila ntaziyamamariza manda ya gatatu yahisemo emmanuel ramazani shadari kugira ngo abe ari we uzahagararira ishyaka ryabo n'ayo bafatanije mu cyo bita front commun pour le congo mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri gutaha mugenzi wacu edi rwema yabajije senateri moise nyarugabo wo mu nteko ishinga amategeko ya kongo uko babyakiriye perezida yari amaze iminsi aganira n'abantu bahuriye mu mutwe bise ngo ni front commun pour le congo fcc n'abishyize hamwe kugira ngo bashyire ibitekerezo byabo hamwe ku bwa congo bagize iminsi aganira nabo kugeza n'ejo bagiranye ibiganiro mugoroba bumvikana ko uyu munsi bari burangize ibyo biganiro gutora batoye umuntu umuntu ni uwitwa emmanuel ramazani shadari ni umuntu wigeze kuba guverineri wa maniema ni imwe mu maprovensi atatu yavuye muri kivu akaba yarigeze kuba na minisitire wungirije minisitiri w'intebe ushinzwe uh, interieur akaba kandi ubu ngubu ari we munyamabanga uh, mukuru w'icyama cya pprd nicyo cyama cya perezida muri make bwana nyarugabo abantu benshi bashidikanyaga ko ah, perezida joseph kabila aza kwemera gutanga ubutegetsi ahitamo uzamusimbura ariko none birabaye ibi byaba bivuze iki ah, kuri politike ya kongo mu rwego rwa politike y'igihugu bivuze ibintu byinshi ariko cya mbere ni uko noneho abari bafite ubwoba ko ah, uwo bita dofe hano ah, uzasubirira perezida atazatorwa noneho izo mpungenge zirarangiye kuko yatowe abari bafite impungenge ko perezida ashobora kuzatanga izina rye Eh, noneho nabo nazo zashize kuko atari izina rye yatanze bigaragaye ko atazisubirira ahubwo uyatowe niwe uzamusubirira ijambo rya gatatu ni uko bigaragara ko amatora hatabaye izindi mpamvu zitazwi amatora agomba kuba cyangwa se yegereje yenda kuba kuko noneho icyo nicyo cyari ikibazo gikomeye cyari gisa naho ki bitarabonerwa umuti ubu rero abakandida bari hafi kuba icumi abazahatanira uwo mwanya bwana moise nyarugabo ah, ikindi kibazo gikomeje kuvugwa cyane dore ko uyu munsi ari nawo wa nyuma abakandida bagomba gutanga kandidatire yabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu hari umunyapolitike wifuza kuzaba umukandida uwo nawe ni moise katumbi kugeza ubu igihugu cya kongo kitaremerera ko yinjira mu gihugu mubona ko ibyo atari imbogamizi kuri politike y'ubwisanzure muri icyo gihugu icyo kibazo ntabwo ngifite nk'ubumenyi buhagije ntabwo nagikurikiranye sinzi nimba yaranasabye nyine ofisiyelemo akoresheje inzira zagombaga gukoreshwa eh, cyangwa se nimba nawe nyine yumvaga ari buradoferi ari uguhangana uyu munsi minisitiri ushinzwe itangazamakuru amaze kubivugaho avuze ko ngo atigeze agera ku mupaka wa kongo ahari abaofisiye ba kongo yagarukiye ku mupaka wa zambia sinzi rero impamvu koko banze ko yinjira ariko ibigaragara ni uko hari ikibazo ikindi kigaragara ni uko bisa naho atoba akibonye uburyo bwo gutanga kandidature ye cya nyuma ni uko uko ntekereza ni uko nanone yari ahagarariye umutwe umwe wa opozisiyo kandi hakaba hari abandi eh, bakandida benshi ba opozisiyo wenda bashobora kwishyira hamwe bakagira uwo bashyigikira wenda byo nabaha n'amahirwe menshi kugira ngo batsinde amatora cyangwa se nyine bagire amajwi menshi kuruta uko nanone bagira bugira abakandida benshi bigatuma bikababuza amahirwe bose yo gutsinda amatora Ah, mu gusoza ah, senateri moise nyarugabo mwebwe ishyaka ryanyu ryaba ryarifatanyije n'iryo huriro mwavuze perezida kabila yagiranye ibiganiro naryo kugira ngo bahitemo uzamusimbura ishyaka ryacu eh, ryifatanije n'andi mashyaka ya opozisiyo yinjiye muri guverinoma cyagiye haba ibiganiro ibiganiro byavuyemo guverinoma y'ubumwe ubwo rero nibwo icyama cyacu cyari muri ibyo biganiro cyinjiye muri muri guverinoma kandi hagati aho eh, ibyo byama byose bya bya opozisiyo byinjiye muri guverinoma byagize icyo bita regroupement regroupement ni ibyama byishyize hamwe ku bw'amatora iyo regroupement yacu yitwa g 18 iyo g 18 rero iri mu bindi byama n'izindi regroupement zishyize hamwe gutora u- uyu mukandida batoye uyu munsi uwo eh, ramazani shadari senateri moise nyarugabo ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane icyorezo cya ebola mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo oms ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima na guverinoma ya kongo baraye batangiye gukingira abaturage nyuma yo gupfa kw'abantu mirongo itatu na bane iyi nkuru y'ijwi ry'amerika twayisemuriwe kandi turayigezwaho na pierre claver niyo nkuru ishami ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ryatangaje ko urwego rw'abahinga baheruka gutanga urucanco mu ntara ya equateur muri congo ariwo nyene ugiye gufasha gutanga urucanco nk'urwo rukingira indwara ya ebola mu ntara ya kivu ya ruguru urwo rucanco rugiye gutangwa cane cane mu bisagara vya beni na manjina ahamaze kwibonekeza abantu bafashwe n'ico kiza muri iyi ndwi aba mbere batangura guhabwa urwo rucanco n'abaganga n'abandi bakorana nabo hakurikira imiryango inshuti ababanyi n'abandi begereye ahaba abamaze gufatwa n'iyo ndwara oms rivuga ko abo ari bo bafise amahirwe menshi yo kwandura n'ingoga ico kiza umuvugizi wa oms yabwiye ijwi ry'amerika ko ico gikorwa kitazokoroha mu ntara ya kivu ya ruguru kuko harangwa intambara n'umutekano muke ko bwa tarike jasarevic iyo ntambara nyene iri mu bituma ebola ifata abantu benshi yizeye ko inzego z'umutekano cyane cyane abasirikare bo mu rwego rwa oni rwitwa monisco bazofasha cyane cyane mu gukingira abazoba bariko bakora ico gikorwa For example, Monusco is, is sending, uh, already sent uh, some, uh, some security.
ati nk'akarorero hari imodokari za monisco zimaze kurungikwa mu gisagara ca beni kuva mu mpera z'indwi iheze izo zidufasha mu gutwara ibikoresho ati ariko muri iki gihe tubwirizwa gushiramwo inguvu kugira ngo dukore ibishoboka byose mu gukingira abantu impanuro z'abahinga bacu tuzozikorera ko cane kugira ngo hakingirwe abantu benshi bashoboka Jesarevic yemeza ko ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS hamwe n'abo bafatanije ibikorwa bariko barakora ijoro n'umurango kugira ngo ico kiza ca Ebola ntikibandanye kurandagata abakozi bagera kuri mirongo itatu ba OMS hamwe n'abandi bahinga baramaze kurungikwa kuraba uko ibintu byifashe igikorwa cyo kuraba abo ba- barabonanye canke bararamukanije n'abarwayi ba ebola kimaze kwerekana ko abantu barenga amajana icenda bashobora kwandura n'ingoga ico kiza oms rivuga ko ico gikorwa kibandanya kandi ko kizotwara uburyo bwinshi kuko kibera mu bice birimwo intambara intara ya kivu ya ruguru yibonekejemwo ico kiza ca ebola yegeranye n'ibihugu bitatu binahana urubibe mbere ivyo navyo bikaba ari uburundi igihugu c'u rwanda hamwe n'ubuganda ivyo bihugu cane cane uburundi n'u rwanda vyamaze gutangaza ko vyafashe ingingo ruhasha cane cane ku mipaka y'ivyo bihugu hamwe no ku zindi nzira zose abantu bashobora gucamwo binjira muri kongo canke bava muri kongo baja muri ivyo bihugu bibiri u rwanda n'uburundi ingingo zafashwe zihuta nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ivyo bihugu bibiri harimo gukwiragiza abakozi kuri izo nzira no gupima abinjiye bose bava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gutegura imigwi yonyaruka gutabara igihe bikenewe hakaba haranubatswe ibigo bidasanzwe byo kwakira abantu bose bokekwa ko ibimenyetso vy'iyo ngwara radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yatangaje ko kugena abategetsi b'igihugu ca iran bishura ku myiyerekano mu gihugu vyerekana ko bafise ubwoba pompeo avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bapfunzwe mu buryo budaciye mu mategeko abatari bake nabo bakicwa nk'uko vyibonekeje mu myiyerekano y'ukwiyamiriza ibitambara abapfasoni b'abayisilamu bambara mu mutwe abategetsi b'igihugu ca iran babonywe batewe ubwoba bikomeye n'abapfasoni bo muri ico gihugu bariko basaba uburenganzira bwabo ibiherutse kuba biremeza ivyo bintu televiziyo ya leta yerekanye amasanamu ya videwo y'umwigeme ariko asambishwa n'umuntu akorera leta ya iran uwo mwigeme abonwa ariko yemera ko yarenze ku migenzo n'imiziro y'igihugu kubera yashize amasanamu yiwe ariko aratamba ku kibanza ngurukanabumenyi ca instagram abapfasoni batari bake barahagaritswe mu mezi make yarangiye kubera bagize imyiyerekano mu mahoro yo kwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe umwe muri bo shaparak shajarizade avuga ko yaciriwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri muri videwo yashizwe kuri interineti ku itariki icenda z'ukwezi kw'indwi yatangaje ko yavuye muri iran ahunga akarenganyo nk'ako uwumuburanira nasirine sutude yamuserukiye n'abandi bagize imyiyerekano mu mahoro y'ukwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe yavuze ko ihagarikwa ry'abafasoni batambaye ivyo bitambara ari uguhonyanga agateka kabo mu kwezi kwa gatandatu we nyene ubwiwe yarahagaritswe ajanwa mu ibohero rya evin gupfungwa imyaka itanu ku vyaha bitatangajwe igihe yahagarikwa uwundi mupfasoni akomeye ku bijanye no guharanira agateka ka muntu akongera akaba ari n'umuntu yanonosoye amategeko zeinab taheri nawe nyene yaratawe mu mvuto mu kwezi kwa gatandatu aho yagirijwe ivyaha bitagira ishingiro nko gukwiragiza ibihuha bihungabanya umutekano w'igihugu ivyo kubera yatangaje ko uwo aburanira yishwe mu buryo bwihutishijwe adaciriwe urubanza rwiza abapfasoni bo mu gihugu ca iran bariko bishura ku bunyamaswa bwa leta n'ubutwari berekanye mu kiringo c'imyaka itari mike akarorero mu ntumbero yo gushigikira umwigeme yahagaritswe agasambishwa n'abategetsi ba leta ya iran kubera yerekanye amasanamu yiwe ariko aratamba abapfasoni batari bake baranditse ubutumwa bwiyamiriza ukugene yafashwe canke bashira amasanamu ya videwo yabo bariko baratamba n'icivugo ko gutamba atari icaha nk'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yabitangaje leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya kuvugira zidahengeshanya abanyagihugu bo muri iran avuga ko intwaro y'igihugu ca iran itegerezwa guhindura ukugena ifata abanyagihugu bayo ko itegerezwa gukingira uburenganzira bw'abanya iran bose
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti zacu mwese uko mungana turabashimiye ibiganiro byacu birakomeza mukomeze rero mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.